Nessuti Amerik. Ijwi ry'Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mu duteze amatwi muri kumwe na Fidel niyo ngabo ngaha muri studio na Geoffrey Mutagoma
Ishirahamwe Afrabu rihukiyemwo abakenyezi bahungutse ryatanguje kuri uno wa mbere muri zone Gatumba mu ntara ya Bujumbura umugambi wo gufasha abakenyezi muri ako karere
twaratinya guca ku mupaka tugaca mu nzira zitemewe n'amategeko bigashika mbere na bya bidandazwa byacu bigatakara
ubona umukenyezi akora akazi k'ubucuruzi bujabuka imipaka hagati y'uburundi na repubulika iharanira demokarasi ya kongo avuga ku ngorane we na bagenzi biwe bakunda guhura nazo muri uganda ubwinshi bw'impunzi ziva muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo burenze ubushobozi bw'imiryango itanga imfashanyo abakozi babiri b'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu uh, bajejwe kurwanya ebola muri kongo bishwe mu gihe umurwayi wa mbere wa ebola yagaragaye mu gisagara ca goma hafi y'u rwanda gufata no gucura ku nguvu abimukira bagera ku bihumbi bibiri bari hirya no hino muri leta zunze ubumwe za amerika ntibyabaye uko byari bitegekanijwe benshi barabigwanya aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gato mugume hafi y'amaradiyo yanyu reka tubanze duhere ku idonido ry'amakuru yo hirya no hino avugwa muri aka kanya mugenzi wacu Geoffrey mutagoma ngaha muri studio arayadushikiriza Geoffrey
urakoze Fidel amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko abakozi bayo babiri bakoraga mu byo gukumira icyorezo cya Ebola biciwe mu burasirazuba bw'icyo gihugu mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru hari hashize amezi abiri baterwa ubwoba abakozi ba minisiteri y'ubuzima kandi batangaje ko umurwayi wa ebola yagaragaye bwa mbere mu mujyi wa goma hafi y'umupaka w'icyo gihugu n'u rwanda abategetsi bavuze ko umurwayi basanze yaranduye iyo ndwara ari umupasitori wari waje muri bisi ivuye ahitwa ibutembo umwe mu mijyi yazahajwe na ebola yageze igoma ku cyumweru bahita bamujyana aho bavurira abanduye indwara ya ebola abashinzwe inzego z'ubuzima muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baravuga ko uwo murwayi yahise amenyekana kandi ko nabo bazanye mu modoka bazwi impungenge z'uko ngo iyo ndwara yakwirakwira igoma zikaba zagabanutse Ebola imaze guhitana abantu igihumbi na magana atandatu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ingamba zo kuyirinda zikaba zarakomeje gukomwa mu nkokora n'ubugizi bwa nabi bukorerwa abakozi bo mu rwego rw'ubuzima hari na bamwe mu baturage badakurikiza amabwiriza yo kujyana abo mu miryango yabo banduye iyo ndwara kwa muganga cyangwa ntibakurikize amabwiriza yagenwe mu gushyingura abahitanywe nayo abakozi batanga imfashanyo muri uganda baravuga ko intambara ibera muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo yateje ubwiyongere bw'impunzi kuva mu kwezi kwa gatandatu bigatuma amafaranga yakoreshwaga atagihaza impunzi nyinshi ziva aho muri Kongo zigera eh, zigera aho muri Uganda zizambutse ikiyaga Albert bagahangara rero imihengeri ikomeye y'icyo kiyaga mu mbeho itagira ingano kugira ngo bagere ku mupaka wa Uganda abakozi batanga imfashanyo baravuga ko buri munsi hambuka nibura abantu magana atatu bahunga imirwano ibera mu mujyi wa Chomya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Uganda ifatanya n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi kwandika no kwimura impunzi ziza ikazishyira mu nkambi kugeza ubu hamaze kuza izigera ku bihumbi magana atatu mirongo itanu kandi ziracyakomeza umuryango w'abibumbye uvuga ko ubwinshi bw'impunzi bumaze kurenga ingengo y'imari yari yateganijwe imirwano ishingiye ku bibazo by'ubutaka amabuye y'agaciro n'impamvu za politike imaze imyaka irenga makumyabiri muri iki gihugu igikorwa cyo gufata no gucyura ku gahato abimukira ibihumbi bibiri bari hirya no hino muri leta zunze ubumwe za amerika nticyatangiye uko byari biteganyijwe umuyobozi ushinzwe gushyira mu bikorwa icyo cyemezo chef matt albans yavuze ko bazashakisha gusa abantu bahawe umwanya wo kugera imbere y'umucamanza uh, bikarangira ategetse ko bakurwa mu gihugu ntigeze avuga niba uh, abo bantu aho bari cyangwa se batangiye kubahiriza iki cyemezo n'umubare w'abo bantu baba bafashwe niba byabaye ariko mu mijyi minini irimo abimukira benshi ntibatewe ubwoba n'icyo cyemezo mu mujyi nka Miami, New York, Atlanta na Baltimore abakuru b'insengero n'abunganira abandi mu byerekeranye n'amategeko baryamiye amajanja biteguye kwakira umuntu wese waba wahungiyeho atinya gutabwa muri yombi no gusohorwa mu gihugu babwiye abimukira kwirinda gukingurira umuntu uwo ari we wese utagaragaje urupapuro rw'urukiko icyenda mu bayobozi b'imijyi icumi ikomeye ni abademokarate batanze amabwiriza ko inzego z'ibanze z'ubuyobozi zigomba kwiyama no kudakorana n'abakozi ba leta bashinzwe abinjira n'abasohoka mu gihe baba bari muri icyo gikorwa cyo gucyura abimukira ku ngufu urukiko rukuru rwo muri zimbabwe rwarekuye umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi ushinjwa gushora abantu mu mugambi wo guhirika perezida emerson munangagwa ku butegetsi yari amaze iminsi itandatu muri gereza uwunganira Job Sikara umuyobozi wungirije w'ishyaka rya Movement for Democratic Change ritavuga rumwe n'ubutegetsi araregwa gushaka guhirika ubutegetsi uh, igihano kifungishwe gihanishwa igifungo cy'imyaka makumyabiri iyo kiguhamye ariko ibyaha aregwa arabihakana biteganijwe ko arikurwa amaze gutanga ingwate y'amadolari ibihumbi bitanu yo muri Zimbabwe ahwanye n'amadolari magana atanu na mirongo irindwi yo muri Amerika ibiregwaregwa bishingira ku mashusho yagaragayemo avuga ko ishyaka abereye ku isonga rizahirika perezida Mnangagwa ku butegetsi mbere y'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu kandi ko abivuga akomeje abatavuga rumwe n'ubutegetsi barenga cumi na babiri bamaze gutabwa muri yombi muri uyu mwaka bashinjwa ibirego nk'iki abanenga ubutegetsi buriho muri Zimbabwe baravuga ko Emerson Mnangagwa agiye kuzacecekesha abatavuga rumwe n'ubutegetsi kurusha Robert Mugabe yasimbuye amakuru yo hirya no hino ku isi tuyasoreze muri Afurika y'Epfo aho uh, Jacob Zuma wahoze ari perezida w'icyo gihugu yahakanye ibyaha aregwa bya ruswa avuga ko ari abamugambaniye bagamije kumukura ku butegetsi kumuhindaniriza isura ndetse no kumwica yavuze ko abanzi be bamwandagaje mu gihe cy'imyaka igera kuri makumyabiri bagamije kumukuraho umwaka ushize zuma yahatiwe kuva ku butegetsi n'ishyaka akomokamo rya african national congress amaze kuvugwaho ibyaha byinshi bigendanye na ruswa mu byaha abashinjacyaha bamurega harimo gukoresha miliyoni makumyabiri z'amadolari y'amerika mu gutunganya amazu ye bwite kuri uyu wa mbere zuma yahakanye yahakanye ko atigeze atanga yavuze ko atigeze atanga amasoko ya leta mu buryo bunyuranyije n'amategeko ku muryango w'umuherwe witwa gupta no kuri bamwe mu baminisitiri be b'inkoramutima byose zuma rero avuga ko nta kintu yakoze kinyuranyije n'amategeko
wabandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu gushobora kandi dukurikirana kuri facebook cyari ku kibanza cyacu cya web aricyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda mucamanza muri sentare yungururizwamwo imanza mu gihugu yatanguye kumviriza ukwiragura kwa Lieutenant Joel Mutabazi ku byaha abashingwa manza abashikiriza manza bamukurikirana ko birimwo nico gushaka kwica umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame urubanza rwashimikiye kurushiriza ku mpamvu zatumye yunguruza ku bihano by'umucamanza wa mbere gushika ubu Lieutenant Joel Mutabazi yahoze mu barinda umukuru w'u Rwanda yagiwe ibyaha umunani acibwa gupfunga ubuzima bwiwe bwose inkuru imenyesha amakuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagira ubusa ikibazo cy'indorerwamo z'amaso cyari kimaze iminsi gituma liyetona joel mutabazi atabasha gutegura urubanza ubu noneho cyavuye mu nzira yagaragaye mu rukiko azambaye kandi yiteguye kuburana asobanura impamvu zamuteye kujurira ibihano by'umucamanza wa mbere uyu wahoze mu itsinda ry'abasirikare barinda umukuru w'u rwanda paul kagame anashinjwa gushaka kumwivugana yavuze ko ku isonga urukiko rukuru rwa gisirikare rwamuburanishije rutabifitiye ububasha kuko yari impunzi mu gihugu cya uganda avuga ko yari afite icyangombwa cy'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr kimugaragaza nk'impunzi akavuga ko kuba yari ku butaka bw'igihugu cya uganda aricyo cyari kibifitiye ububasha bwo kumuburanisha avuga ko akimara gushimutwa akagezwa mu rwanda yashyikirijwe inzego z'ubugenzacyaha bw'igipolisi aho gushyikirizwa iz'igisirikare akavuga ko ababikoze bari babizi ko atarakira umusirikare yagize ati n'iyi myenda nambaye si mbyemera ni ibintu banyambika ku gahato umucamanza yamubajije ipeti rya gisirikare yari afite agera muri uganda uyu wemera ko yinjiye igisirikare muri mirongo cyenda na rimwe afite imyaka cumi n'ibiri avuga ko yageze muri uganda atakiri umusirikare yavuze ko kuva mu kwa kane bibiri na cumi yashimutiwe igahiri n'abantu bakoranaga yirinze kuvuga mu mazina ngo batavaho bongera kumumera nabi abo ngo bamujyanye kumufungira mu kigo cya gisirikare cya kami ahamara umwaka n'amezi atanu aho ngo yari ku ngo yatazi icyo azira byo yemererwaga nk'umusirikare byose byahise bihagarara ku mpamvu atasobanuriwe akavuga ko nyuma yo kuvanwa ikami akajyanwa mu nzu isanzwe i kanombe mu mpera z'ukwezi kwa cumi bibiri na cumi na rimwe yahisemo guhungira muri uganda liyetona mutabazi yabwiye urukiko rw'ubujurire ko ari ikami nta muntu n'umwe wari uzi aho aherereye kandi ko nta n'urukiko rwigeze rumuburanisha agasanga ibibazo byose bikwiriye kubazwa minisiteri y'ingabo iyi ni imwe mu ngingo iwahoze arinda urugo rw'umukuru w'igihugu ku muhazi rwamagana azamuye ku nshuro ya mbere kuva yatangira kwiregura urukiko rw'ubujurire rwamubajije niba yarabibwiye urukiko rukuru rwa gisirikare ririya mutabazi ati banyemereye se kandi babyanze nkana kuko umucamanza wa mbere wari uyoboye iburanisha yanegekaga kugira amwe mu magambo mvuga nayo ntebereye kuvuga avuga ko mu gihe yari ku ngoyi na mbere yo guhungira muri uganda yari yarirukanywe mu gisirikare mu cyo yise uburyo bw'ubwiru bukomeye cyane ati ndaruwe kugira ngo bamboneho impamvu banyambika unifomu ati kuba narakuwe mu gisirikare mu buryo bw'ubwiru sinjye bikwiriye kubibazwa nahunze nkiza amagara yanjye Maitre Amani Jean de Dieu na mugenzi we Maitre Antoinette Mukamusoni bamwunganira bavuga ko igihe bitari bizwi aho aherereye nta cyemezo na kimwe kigaragaza ko Liyetona Mutabazi yakuwe mu mutwe w'abarinda umukuru w'igihugu agahindurirwa izindi nshingano baravuga kandi ko akigarwa mu gihugu yagombye kuba yarabajijwe n'inzego za gisirikare niba koko bemeza ko yari akiri umusirikare bakavuga ko Liyetona Mutabazi yafashwe atakiri umusirikare kandi ko ibyo akurikiranyweho yabikoreye ku butaka bw'igihugu cya Uganda bityo ko urukiko rwa gisirikare rwamuburanishije rutari rubifitiye ububasha umushinjacyaha kapiteni nzakamwita avuga ko liyetona mutabaza akurikiranyweho ibyaha by'ubugome kandi ko aho umunyarwanda yabikorera hose amategeko atamubuza kubikurikiranwaho aravuga ko kuba mutabazi yari impunzi bitamwambura ubunyarwanda ubushinjacyaha bukomeza bushimangira ko uregwa yatorotse igisirikare bukavuga ko ntawe umwambika impuzankano ya gisirikare ku gahato kuko atarahamwe ibyaha mu buryo bwa burundu agomba gufatwa nk'umwere ubushinjacyaha buravuga ko aramutse abaye umwere yasubizwa mu ngabo z'u rwanda akanasubirana uburenganzira bwose yambuwe n'amategeko ubushinjacyaha ntibwemeranya n'uruhande baburana rukomeza kwibaza ku bubasha bw'urukiko rwarangije guca urubanza kandi rwari rwaragaragaje ko rubifitiye ububasha asubiranye ijambo liyetona joel mutabazi yavuze ko umushinjacyaha abeshya kuko kuba yambikwa impuzankano ya gisirikare iriho n'inyenyeri ziranga urwego bitamugira umusirikare yasabye urukiko gukora iperereza rukamenya igihe yaherukiraga guhembwa nk'umusirikare liyetona mutabazi yavuze ku nyandiko yakozwe imurega gutoroka igisirikare avuga ko uwayikoze amuzi kandi ko yakozwe ku itariki ya makumyabiri n'ebyiri z'ukwezi kwa cumi bibiri na cumi na rimwe nyuma yo guhungira muri uganda akibaza impamvu umutwe w'abarinda perezida wa repubulika yabarizwagamo yamaze umwaka hafi n'igice afungiwe ikami batarakoze inyandiko nk'iyi akibaza ati nari umusirikare bwoko ki nari marayika waje kubitangira ku buntu se iyo nyandiko abamwunganira bagasaba ko nawe yateshwa agaciro mu mvugo yazamuye amarangamutima mu rukiko liyetona mutabazi yagize ati nta kibazo mfitanye na rdf cyangwa uwo ari we wese ahubwo ni akarengane nkorerwa n'inzego mu gihugu narwaniye ataha mureba turimo tuburanira hakurya ha mugenzi wanjye wari inshuti yanjye bamurasiye hakurya ku rukiko rw'ikirenga ndarokoka ariko nyuma bakomeza kumbabaza bene aka kageni mu zindi mpamvu z'ubujurire atanga kandi liyetona mutabaza avuga ko ari muri uganda yashyiriweho impapuro zimuta muri yombi ziriho ibyaha bitatu icy'iterabwoba ubwicanyi n'icy'ubujura bukoresheje intwaro akavuga ko mu kirego cy'ubushinjacyaha hagombye kuba haragaragaye ibyo byaha gusa ariko ngo siko byagenze kuko yahamijwe ibyaha umunani birimo n'icyaha cyo gushaka kwivugana umukuru w'u rwanda yarindaga ubushinjacyaha bwa gisirikare buvuga ko umushinjacyaha mukuru amushyiraho impapuro zimuta muri yombi iperereza ryamukorwagaho ryari ritararangira ku byaha byose yarezwe ku rwego rwa mbere ku ngingo yo kuba yarabarijwe mu gipolisi aho wo kubarizwa mu gisirikare umushinjacyaha avuga ko umugenzacyaha atagira umupaka ko uwo ari we wese yamubaza mutabaza ariko akavuga ko mu gihe cyose kivugwa ko yakoreye ibyaha bigaragara ku mpapuro zamusabiraga gutabwa muri yombi yari agifungiwe kandi ku byaha byo gutunga imbunda bitemewe n'amategeko aba muri uganda mutabaza avuga ko itabayeho kandi ko n'abayimushinja bayitangaho amakuru avuguruzanya ku rwego rwa mbere yahamijwe ibyaha umunani ahanishwa gufunga ubuzima bwe bwose asigaranye na bwana joseph nshimiyimana nawe utemera ibyaha nawe wahanishwe gufungwa burundu aba nibo gusa mu bujurire bakomeza guhakana ibyaha bakavuga ko bitabayeho eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali urakoze eric kuri iyo nkuru ishyirahamwe afrabu rihurikiyemo abakenyezi bahungutse ryatanguje uno munsi wa mbere muri zone ya gatumba mu ntara ya bujumbura mu burundi umugambi wo gufasha abakenyezi bo muri ako karere abo nabo n'abakora urudandazwa ndengambibe mu gihe bahora baca mu kinywabi baja canke bava muri Kongo urongoye afrabu amenyesha ko uwo mugambi ugiye kubafasha gukorera ku mugaragaro inkuru y'ijwi rya Amerika rifatanije n'abakunzi baryo mu Burundi mushikizwa n'umumenyeshamakuru wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda
Godelieve Manirakiza arongoye ishyirahamwe afrabu rihurikiyemwo abakenyezi bahungutse avuga ko uwo mugambi uje gufasha ni umugambi werekeye abakenyezi uje uraba abakenyezi bakora urudandaza ruto ruto kandi bajabuka urubibe kandi urubibe rungahaanye tuzokorera ko ni urubibe rwa gatumba ni urubibe rwa gatumba kubera ko umugambi uri kurakorerwa no muri kongo rero amashyirahamwe ari muri kongo azokorana n'amashyirahamwe ari mu burundi uwo mugambi uje hageze nk'uko abo wega babivuga bano bakenyezi bemeza ko bahora bahura n'ibibazo byinshi baravye inzira bahora bacamwo bashoye ibidandazwa muri Kongo canke bavuye kubirangurayo intambamyi yari hari ubwa mbere tugikura ibidandazwa vyacu twaratinya guca ku mupaka tugaca mu nzira zitemewe n'amategeko bigashika mbere na vya bidandazwa vyacu bigatakara kubera tuca mu nzira zitemewe n'amategeko natwe twari twashike ko na kimwe kubera twaca baradufata tugatanga amahera ndetse n'umwungere yaragukanga ugaca ubitaho cyangwa ukamuha amahera n'uwo ari we wese yaragukanga muri iryo joro twagenze ijoro mu ishyirahamwe ry'abakenyezi bahoze baba mu buhungiro nabo nyine bavuga ko uwo mugambi uje hageze bafatiye ku ngorane abo bakenyezi bahora bagira bariko bakora uwo mwuga godelieve manirakiza arongoye iryo shyirahamwe avuga icyo ugiye kubungura rero muri uko kubahiriza amategeko bizomukingira ingorane ahura nazo ku mupaka ingorane ahura nazo mu kwambugwa ingorane ahura nazo mu kuriha kubera ko ataba yigenjeje neza ibyo byose turizeye ko umugambi uzobigabanya hanyuma umugambi kubera ko uzoshyira imbere ibiganiro uzotuma habaho umubano mwiza habeho umubano mwiza hagati y'abakorera ku mupaka mupaka basanzwe bajejwe iyo mirimo ku mupaka habeho umubano mwiza hagati y'abo bakenyezi bakora urwo rudandaza ruto ruto ndengambibe n'abashingantahe babo n'imiryango yabo ndetse muri ako gace bazaba bariko barakoreramo bizotuma habaho n'amahoro abakenyezi bo muri zone gatumba bakora urwo rudandazwa ruto ruto bavuga ko bafise amikoro make ivyatuma baca mu kinywabi ivyo bita gutibuka bafise ico basaba kugira bikunde bace mu mategeko imbere yo kujya ku mupaka twebwe mu bisanzwe ngaha ni igihugu kibanyi cya kongo botugirira twa turese pase tumwe nk'utwo twahora dutanga tw'amajana atatu kuko hariho benshi badashoboye kuronka izo rese pase cyangwa amasepejeri ishyirahamwe afrabu nta kindi rigiye gufasha abakenyezi bakora urudandazwa ndengambibe atari ukubigisha gukorera hamwe nk'uko urirongo yabivuga ashikiriza ko atamfashanyo z'amafaranga rifise ryobahereza kugira bisununure Godelieve Manirakiza akavuga ko bazobaherekeza mu gusaba ingurane mu mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana twebwe icyo dukora turabigisha ingene baziganya ingene batunganya neza ubutunzi bwabo hanyuma tukanabafasha kubegereza aya mashyirahamwe atanga ingurane kugira ngo bamaze kuyitunganya bamaze kujya mu mashyirahamwe bamaze kugira iyo koperative biroroha rwose yuko ishyirahamwe ritanga ingurane ribizera ko baba batunganije bafite ibyangombwa rikabizera hanyuma bakaronka ingurane zo gushobora gukora ibyo bikorwa bifuza gukora umugambi mupaka shamba letu mu giswahili urubibe itongo ryacu watangujwe muri zone gatumba ya komine mutimbuzi kuri uno wa mbere uraba abakenyezi ijana bakora urwo rudandazwa ndengambibe nk'uko bivugwa n'indongozi z'ishyirahamwe afrabu
turagushimiye Desire Atungimana kuri iyo nkuru uhejeje kudusomera
turabasuhuje bakunzi banywanyi b'ijwi ry'amerika dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera mwakoresha urubuga rwa facebook voa radiyo yacu cyangwa nomero ya whatsapp ikurikira akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Afurika baherutse guhurira i Niamey mu gihugu cya Nigeria bakaba bemeje ko mu gihe kiri imbere abantu n'ibintu bazohora binjira kandi bagasohoka mu gihugu icyo ari cyo cyose atari urupapuro rw'inzira haheze imyaka myinshi semak ishyirahamwe ry'ubutunzi ry'ibihugu byo muri afurika yo hagati bifashe ingingo yo gukuraho imipaka ariko ndaco byatanze kubera ko ivyo bihugu vyasinzikajwe na ruswa eh, kudashira imbere inyungu rusangi kandi bigakumira abi ababigendera inkuru ya Moki Edwin Kinde Kinzeka wo muri Cameroon murashikizwa na Venice Nshimiyimana ari Londres mu Bwongereza
turi mu mujyi wa kiyosi muri kameruni aho abantu amajana barimo abagenzi basanzwe n'abacuruzi bategereje kwambuka umupaka binjira muri gine ekwatoriyani abategetsi b'icyo gihugu kimwe n'abagabo bajya bafunga imipaka igihe babishakiye mu mpera z'umwaka ushize gine ekwatoriyani yafunze imipaka yayo mu gihe cy'ukwezi icyo gihe kandi muri gabo barimo birukana abatari kavukire cyane cyane abakomoka muri kameruni ngo ku mpamvu z'umutekano gabriel ndonguma ukomoka muri gabo arangura ibikoresho byo kubaka akabigurisha muri kameruni no muri gine ekwatoriyani aravuga ko atumva impamvu imipaka ifungwa abantu bakameneshwa mu bihugu bihuriye mu muryango washyiriweho kuva kuvanaho inzitizi ku bantu no ku bintu bicuruzwa semake yashinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane maze itangira gukora nyuma y'imyaka itanu ifite abaturage miliyoni mirongo ine n'eshanu ubuso bwa kilometero kare miliyoni eshatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri niho hemejwe ukwinjira no gusohoka mu mudendezo w'abantu n'ibintu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi abakuru b'ibihugu bagize uwo muryango bahuriye muri cadi maze bafata icyemezo cyo gukuraho impapuro z'inzira daniel ona ondo umuyobozi w'inama nkuru ya semak aravuga ko ikibazo cy'umutekano gikomeje kuba inzitizi y'iterambere ku baturage ati ubwicanyi burakomeje muri santara afurika iterabwoba rya boko haramu n'akaramata ku mupaka wa kameruni na nigeria kandi intambara y'inyeshyamba zirwanya leta imaze guhitana abantu ibihumbi n'ibihumbi mu turere twa kameruni tuvuga icyongereza Aucun investisseur ne viendra chez nous s'il y a le désordre. Nous avons fatima haramasi ukomoka muri cadi niwe komiseri ushinzwe ubucuruzi n'inganda muri semak avuga ko akarere ka semak ariko gakennye cyane ku isi aho mirongo irindwi ku ijana by'abahatuye batabona n'idolari rimwe ku munsi kandi mirongo itatu ku ijana bakaba bahorana inzara yongeraho ko abaturage bategereje ko icyemezo cyafatiwe iniyame kizashyirwa mu bikorwa kugira ngo bashobore kwikenura avuga kandi ko akarere gakeneye inganda zitaboneka abazifite bakazakomeza kwicururiza umudendezo haramasi akomeza avuga ko hari byinshi bikenewe gukorwa mbere y'uko ari amasezerano yashyizweho umukono n'ibihugu byose bya afurika uretse eritreya ashyirwa mu bikorwa ubucuruzi hagati y'ibihugu bya afurika bwadindijwe na byinshi nk'ibura ry'imihanda impagarara zo ku mipaka amategeko amategeko agenga ubucuruzi amahoro n'imisoro gusa rero ishami nyafurika ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubukungu riteganya ko ubucuruzi hagati y'ibihugu bya afurika buzagera kuri mirongo itanu na kabiri ku ijana umwaka utaha ibyo ngo bikaba bizatuma abaturage babona akazi bashobora gukora ibikoresho nkenerwa mu nganda no mu buhinzi kandi bakagura ibyo bakeneye ku giciro cyiza
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc leta y'igihugu cya kongo ejo niho yemeje ko umurwayi wa mbere w'ikiza cya ebola yagaragaye mu gisagara cya goma icyo gisagara kibamwo abanyagihugu bagira hafi y'imiliyoni zibiri kikaba gihana urubibe n'igisagara cya rubavu ku ruhande rw'u rwanda mbere leta y'u rwanda yafashe iyihe migambi yo gukumira ebola ku murongo wa telefone turi kumwe n'umumenyeshamakuru wacu claude ganza munyamagana wiriwe claude
mwiriwe neza yego uh, kubera ico kiza kigeze muri goma uh, ca ebola niyihe migambi leta y'u rwanda ubona imaze gufata kugira yirinde ko gitandukira u rwanda
uh, murakoze ngira ngo hari ingamba zashyizweho mu gihe ishize ari nazo zikomeza gushimangirwa ubu ngubu harimo gushyira abakozi bapima umuntu wese winjiye mu rwanda bakareba niba nta muriro uri hejuru afite ndetse no gushyiraho ahantu amazi yo intoki ku muntu wese ugiye kwinjira mu rwanda kugira ngo nyine iyo suku ku ntoki amazi aba arimo umuti wabugenewe hanyuma hari na kamera cyangwa se ibyuma bifata amashusho byashyizwe ku mupaka rwanda na congo wambukirwaho n'amasaga ibihumbi mirongo itanu na bitanu buri munsi izo kamera zikaba zifite ubushobozi bwo kuba zapima mu kivunge cy'abantu zikerekana umuntu ufite umuriro mwinshi cyangwa se ushobora kuba afite ibimenyetso bigaragaza ko ashobora kuba yanduye hanyuma hakabaho n'ikigo cyashyizweho mu kano karere ka rubavu gishobora kuba cyakwakira umuntu ukekwaho virusi ya ebola akaba yakurikiranwa ndetse akahavurirwa hakiyongeraho noneho no kuba hari abahuguwe ku buryo bashobora gufata umuntu ukekwaho iyo virusi ya ebola harimo abaganga abayobozi mu nzego z'ibanze z'umutekano ndetse n'abandi bajyanama b'ubuzima ku buryo mbese rwiteguye haramutse hagize umuntu ugaragarwaho icyo ya ebola ashobora guhita afashwa agakurikiranwa hari no kuba minisitiri w'ubuzima uyu munsi nibwo yabwiraga abaturage yuko ibintu bashobora kujya kubona mu rwanda bakwirinda kuri kongo cyangwa se ngo bakore ingendo ziri ngombwa ibyo bahira muri kongo niba bishobora kuboneka mu rwanda kujyayo bakabishakira mu rwanda yego icuka kiri kibonekeza ku banyagihugu kubera icyo kiza cya ebola kimaze kugera gomba ku ruhande rw'u rwanda ni ikicuka ubona kiri mu banyagihugu
uhereye nko mu kagoma abaturage benshi urabona ko basa nk'aho bagize ubwoba kubera ko basaga nk'aho babyumva mu bice bya gituri mu bice bya butembo cyane cyane ariko nta muntu n'umwe wari wakagaragaweho icyorezo cya ebola mu mujyi wa goma urabona ko abantu basa nk'aho bahagaritse imitima ni kimwe n'ahangaha mu rwanda hari bamwe bavuga bati wa mugani ibintu niba nta kintu kiri ngombwa gishobora gutuma ngigoma nta mpamvu yo kujyayo kuko niba umuntu yahagaragaye hari abo yahuye nabo hari abandi bantu bashobora kuba batari bamenyekana ku buryo ubona abantu bashobora bahagarika ingendo zo kujya mu mujyi wa goma bitewe no gutinya yuko bashobora kugeraho nabo bakagira ibyago byo kuba bakwandura virusi ubu bakoze turagushimiye yari claude ganza munyamagana mu kanya gatoya tuzaba dusezeranye reka asubire atwibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru yadufitiye
bibutse yuko Jacob Zuma wahoze ari perezida wa Afurika y'Epfo yahakanye ibyaha aregwa bya ruswa akavuga ko ari abamugambaniye bagamije kumukura ku butegetsi kumuhindaniriza isura no kumwica yavuze ko abanzi be bamwandagaje mu gihe cy'imyaka igera kuri makumyabiri bagamije kumukuraho
murakoze inshuti rero mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha kuri radiyo ijwi rya amerika niho bigarukiye dushimire enjeniyeri peter handley yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatu arimas karara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriwe bihagarariye n'itn karekezi kuri mikoro mwari kumwe nanjye fide niyo ngabo na jofe mutagoma tubashimire mwese kuba mwadukurikiranye tubatumira kubandanya mutwumviriza kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika thank you